mukurikiye mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi mwateguriwe na aloise bigirimana urakoze aloise bigirimana kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda aho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu biyaga bigari muri uganda umutekano wakajijwe mu gihe perezida yoweri museveni yitegura kurahira ejo bundi kuwa gatatu hari igihe abatavuga rumwe na leta bigeze guteganya umukoro umwe Ah, habayemo imvururu nyinshi cyane mu mujyi wa kampala nibwira ko izo ntegura zi- ziriho bari badashaka kugira ngo ingorane nk'iyo isubire kuhaba bernard sabiti ni impuguke mu bya politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri uganda mu burundi abanyapolitike ntibavuga rumwe ku byerekeye guhindura uburyo abatwa binjira mu nteko ishinga amategeko no muri sena naho mu rwanda ikibazo cya covid cumi n'icyenda kimaze gukura mu ishuri abarenga ibihumbi icumi aya makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure duhere muri uganda aho inzego zishinzwe umutekano zivuga ko zamenya umugambi zita mubisha w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagamije guteza akaduruvayo mu muhango w'irahira rya perezida museveni uteganijwe ejo bundi ku wa gatatu w'iki cyumweru gusa bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi barabihakana bakavuga ko ari urwitwazo ignatius bahezi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kampala muri uganda aratubwira uko byifashe hirya no hino mu murwa mukuru wa Uganda Kampala ndetse no mu nkengero zawo ubu hari imirongo y'abasirikare n'abapolisi bitwaje imbunda bahazenguruka mu bihe bitandukanye indege z'akajugujugu z'igisirikare nazo zirakomeza zizenguruka mu kirere zisimburana biragaragara neza ko umutekano wakajijwe mbere y'irahira rya perezida Museveni ritegerejwe ku wa gatatu tariki ya cumi na kabiri uku kwezi nyuma yo gutangazwa n'akanama gashinzwe amatora mu gihugu ko ari we watsinze amatora yabaye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka n'ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana atsinda abandi bakandida icyenda inzego zishinzwe umutekano ziravuga ko icyateye ibi byose ari amakuru zifite ko hari udutsiko tw'abashyigikiye amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi dufite umugambi wo guteza umutekano muke muri kampala n'ahandi mu gihugu kugira ngo bananize iryo rahizwa rya museveni umuvugizi w'igisirikare cya uganda brigadier flavia biekwaso yatanze imbuzi ko biteguye guhangana n'abo bashaka guteza umutekano muke We have confiscated posters or placards with words Tugobe Abahima and Tajja Kulayira.
ati twafashe ibyapa biriho amagambo agendera guteza umutekano muke bimwe muri ibyo byapa byari byanditseho ko abantu b'ubwoko bw'abahima bakwiye kwirukanwa kandi ko perezida museveni atazarahira muzi neza ko perezida w'iki gihugu anariwe uyobora inzego zose zishinzwe umutekano adashobora kwihanganira na gato abantu bavuga ibintu by'amacakubiri ashingiye ku moko umuntu uwo ari we wese ushaka kubangamira amahoro y'iki gihugu tuzamurwanya twivuye inyuma nk'igisirikare turabemeza ko tutakwihanganira ibyo bintu hamwe n'abazana propaganda yo gusebya Divisive tendencies and negative propaganda.
si igisirikare cyonyine ahubwo n'igipolisi kivuga ko hari abantu bashaka guteza umutekano muke bakoresheje ibisasu bya peteroli cyangwa se petrobombs umuvugizi wa polisi fred enanga avuga ko igipolisi kirimo gukora iperereza ku bantu baherutse gutera ibyo bisasu ku modoka mu mujyi wa kampala bafite umugambi wo kuzitwika icyakora bwana joel senyonyi umuvugizi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryari rihagarariwe mu matora na robert cyaguranyi uzwi cyane nka bobi wine yateye utwatsi by'inzego zishinzwe umutekano zishinja ishyaka ryabo yavuze ko ari ibinyoma byambaye ubusa ahubwo ko ari ugushaka gutera ubwoba abaturage kuko bazi ko perezida museveni atari we watsinze amatora bityo ngo akaba ari urwikekwe gusa kubo bambuye intsinzi bwana bobi wine nawe yari aherutse gutangaza ko urugamba rwo kwisubiza intsinzi ye rutari rwarangira anavuga ko abayoboke be bakirimo gushimutwa n'inzego zishinzwe umutekano bakaburirwa irengero nabajije umusesenguzi w'ibijyanye na politiki ya uganda bwana benard sabiti icyo atekereza ku bijyanye n'umutekano wakajijwe mbere y'irahira rya perezida museveni hari igihe abatavuga rumwe na leta bigeze guteganya umukoro umwe nibuka ngira ngo waba ari nk'uw'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe uwari uhakanya perezida icyo gihe muri ayo matora umukiza besigye kugira ngo nawe yibutse isi yose yuko ibintu bitaboneye mu gihugu n'umunsi perezida yarahiraga ah, habayemo imvururu nyinshi cyane mu mujyi wa kampala nde- ndetse habaye ah, ingorane nyinshi ba perezida bamwe bari baje kwizihiza uwo mukoro wa perezida museveni bamwe imodoka zabo zaje guterwa amabuye nibwira ko izo ntegura zi- ziriho bari badashaka kugira ngo ingorane nk'iyo isubire kuhaba Ah, muri aya matora ashize haje kuraswa abantu barenga mirongo itandatu abanyamakuru baje gukubitwa abashyigikira bobi wayini benshi benshi ah, baracyafunzwe nkaba nibwira ko nacana ahangaha mu mujyi wa kampala aho ibice mirongo irindwi na karindwi ku ijana byaje gutora bobi wine yerekanye yuko rwose uyu mujyi n'abawutuyemo badashyigikira perezida museveni na gake no ku bwica rero ubutegetsi bukwiriye gukora igishoboka cyose kugira ngo hatagira abantu batera imyigaragambyo mu- mu- mu mujyi leta zunze ubumwe bwa amerika ziherutse gusohora itangazo rivuga ku bantu bakuru mu nzego zishinzwe umutekano bafatiwe ibihano byo kwimwa viza yo kwinjira muri icyo gihugu kubera uruhare bashinjwa kubangamira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu bihe by'amatora hagati aho minisitiri ushinzwe ibiro bya perezida Esther Mbayo nawe aherutse gutangaza ko abaperezida bagera kuri makumyabiri bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika no hanze yayo aribo bategerejwe mu muhango w'irahizwa rya perezida Museveni umaze imyaka mirongo itatu n'itanu ku butegetsi muri Uganda nyamara abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu bo nubwo batumiwe muri uwo muhango bavuga ko badashobora kuzahakandagiza ikirenge bavuga ko Museveni azaba agiyeho mu buryo bunyuranyije n'amategeko Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda tujya mu burundi aho komisiyo ishinzwe amatora muri icyo gihugu seni iherutse gusaba imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko yo muri icyo gihugu guhindura amategeko yerekeye uko abatwa binjizwa muri izo nzego zombi seni ivuga ko abatwa bakwiriye kwiyamamaza mu matora bagatorwa nk'abandi barundi bose gusa abatwa n'abahagarariye amashyirahamwe yabo bamagana icyo gitekerezo eloge wilikaneza nibyo atubwira Pierre Claver Kazise umukuru w'umugwiseni utunganya amatora mu Burundi asigura ko igenwa ry'abava mu bwoko bw'abatwa bashirwa mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka ritera icuka kibi mu mashirahamwe yabo kubwiwa abatwa babwirizwa kwitoza bavuye mu migambwe canke ku giti cabo nk'uko bikorwa n'abahutu n'abatutsi aha yari mu nama nshinga amateka gutanga raporo ntabanduka y'amatora y'umwaka ushize imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka gushika ubu amategeko ategekanya ko bava mu mashirahamwe y'abatwa aboneka gusumba ayandi mugabo uko kuboneka kw'amashirahamwe kuratera impari nyinshi kuko ayahari nka yose avuga ko akwije ico gisabwa ku ruhande rwa seni twaravyihweje dusanga ingendo ikoreshwa mu kugena abatwa baja mu nama ya komine biciye mu migambwe yokoreshwa no mu gushiraho abo ba nyiriteka gutyo ivyo bibanza vyegukire abari basanzwe ari abanyapolitike nk'abandi bose babirimwo hako hagira abantu bashinga amashirahamwe y'uburimyi canke y'ukuramira abatishoboye ariko vy'ukuri barindiriye kunyinyanira ibibanza mu nama nshingamateka canke nkenguzamateka Emmanuel Nengo yigeze kuba umukenguza amateka akaba n'umukuru w'ishirahamwe Niproba ry'abatwa ryavutse imbere y'andi yose asanga kino cifuzo ari agacinyizo nk'abo mu bwoko bw'abatwa tubabazwa n'uko hariho bene wacu bafise inzigo n'ishari ry'ukubona abatwa nabo baserukiwe mu nzego zitandukanye kandi bama benshi babivuze kandi bakabivugana inzigo gashavu karekare ni abantu ntibabikwiye gufata yuko kujya guserukirwa umengo ni ibya gusa ni uburenganzira dufise abantu bakwiye kwibuka kahise k'iki gihugu cacu bagiye tugira izi ngorane kubera iki akagaye agasuzuguro no kumva yuko uwundi atakwiye kumera nka wewe ni urugamba tukiriko natwe dutegerezwa kuba igihugu dufiteho uburenganzira haba mu bya politike mu by'ubutunzi haba mu by'imibano abatwa je nicyo nubwira bo kumva yuko aho tugeze ntituzosubira inyuma avuga ko bageze abatwa bamwe bamwe basanga ataho verina n'umutwakazi yaganiriye n'ijwi rya amerika ari ku isoko ya bubanza mu burengero bw'uburundi yashoye inkono ndasubirana inyuma ndikorera nkataha none nabuze isoko wumva nozizana muri aya matatu ane none wumva noyaguhiza ryari kuko ndonka icyo kiro kimwe nkaba icyo ndarira hariho ibindi nanjye munsi cyanganzi kataza kutureba ngo natwe atu aduhe kuba simba nkahita njyamo bazigiraho mbiteza imbere bonyine kubasiraho ni byiza ndatora mbona ndatora nta- mbona mutakintu simwera n'inzara naratora eka niwe mutwakazi wundi atashimye kwivuga umwidondoro yunga mu bya verina nsabuzwa ni uko um, naho tubatora naho bagira gute nta n'icyo badufasha mwo na kimwe turabazi mugabo ntacyo batumarira zobatora nk'uko abandi babatora nyine mugabo nta- ntacyo mbona bamaze yaba abanasika ni ku mihanati baze baratureba baze barareba aho tubaye bareba amaruswa tugowe barebe i- ikintu kitubangamiye naho twozanywa ni uruzi naho tuzanywa ni iki ntibatureba n'abatwa twama tubatora nk'ubuzo bundi none ntitwabatoye kandi atanuteye atacyo batumariye atacyo n'icyo atanubwo baze ku- kugira ngo nimukoranye abatwa biwacu tubarebe nawe ntitwabatoye merveille mitwari wundi mutwa wo muri segiteri ya nyabitaka muri komine n'intara ya bubanza nawe nyene avyumva gutyo barze baraduserukira twebwe uzoba mwiza azoba muzima dushaka izomutora ataraso badusikiye ko tuzibera baho nyene nk'uko twari tubaye ntaco badufasitse tuzu amaparasera nk'abandi ibifungurwa gutyo umunyamategeko janvier bigirimana yemeza ko iki atari igihe co kwaka abatwa uburenganzira bwo kugenwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka akabivuga afatiye kuri kahise kabo ubwoko bw'abatwa urabye ingene bwagiye burarenganywa mu gihugu byari bigoye yuko bashobora guhiganwa neza biciye mu migambwe ya politike nk'uko abo mu bundi bwoko babigira mbega uno munsi abatwa bafise intambwe bashitse ko yotuma bashobora guhiganwa bisanzwe kwitoza mu migambwe kwibaza yuko iyo ntambwe batarayishikako amakenga nyamukuru ni uko uwo mukuru w'umugwiseni asanzwe ari umwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ashobora kuba agomba kuraba ingene abatwa bose bakwegera mu mugambwe CNDD-FDD uwo mugambwe uno munsi biboneka ko wiganje mu nzego zose ba batwa twabona mu nama nshingamateka no mu nama nkenguzamateka bazobe baciye mu mugambwe CNDD-FDD kugira ngo bashobore gushikira mwene ivyo bibanza ni bimwe vy'uko ugomba kwikunda mu gihe ariko bivugwa n'umuntu bizwi yuko aharanira cane inyungu za CNDD-FDD hisunzwe amasezerano ya arusha n'ibwirizwa nshingiro abatwa mu nama nkenguzamateka na nshingamateka bagenwa ni batandatu batatu batatu muri izo nzego zibiri ku nshuro ya mbere kuva uburundi bwitwa izina mu mwaka ushize perezida evariste ndayishimiye yagenye umushikiranganji w'umutwakazi imede sabushimike akaba ajejwe ubushikiranganji bw'ugushigikirana eroge urikaneza ijwi rya amerika tuva mu burundi tuze mu rwanda aho kaminuza zigenga zivuga ko abanyeshuri bazo bagera ku bihumbi icumi bahagaritse amasomo kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda asumuta kaboyi aratubwira inkuru irambuye umuyobozi w'ihuriro ry'amashuri makuru na za kaminuza mu rwanda kabera kariste avuga ko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu rwanda bwagaragaje ko amashuri cyane cyane ayigenga aza mu nzego za mbere zazahajwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bwana kabera akumvikanisha ko mu isuzuma bakoze basanze abanyeshuri bagera ku bihumbi icumi barahagaritse amasomo kubera ingaruka zatewe na covid cumi n'icyenda aganira n'ijwi rya amerika kabera yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye abo banyeshuri batakaza ubushobozi bwo kwirihira amashuri icyorezo cya kovide cyatumye bamwe mu banyeshuri bashoboraga kwiyishyurira kubera bakoraga ah, batabasha kugaruka kubera babuze akazi ikindi ni uko n'ababyeyi nabo abenshi hari ababuze akazi hari ab'ubushobozi mu by'ubukungu bwagabanutse ibyo byose rero iyo ubishyize hamwe ukashyiraho n'uko ah, abanyeshuri bagiye bafungura mu byiciro kubera ibi bya social distancing usanga rero on average amakaminuza yose ah, yigenga usanga hafi makumyabiri ku ijana by'abanyeshuri batarabashije kugaruka kugeza uyu munsi uyu muyobozi asobanura ko kugeza ubu muri za kaminuza zo mu rwanda habarirwamo abanyeshuri bagera ku bihumbi mirongo inani na bitandatu barimo abiga mu mashuri ya leta n'ayigenga ayigenga yonyine akihariye mirongo itanu n'umunani ku ijana by'abiga muri za kaminuza kabera asobanura ko usibye ingaruka zageze ku banyeshuri asanga n'amashuri yarahuye n'ingorane zirimo no gufunga ugereranije n'ubushakashatsi bumaze no kujya hanze bwakozwe na national institute for statistics usanga education sector ariyo yakubiswe cyane kurusha n'izindi sector zose ku kigero kiri hejuru ariko icyo tuzi cyo nk'uko mwana agiye mubibona muri iki gihe cya covid hari amashuri menshi yagiye agira ibibazo kijyanye n'ubushobozi ndetse amwe akanafungwa ubu rero muri iki gihe cya kovide hatagize igikorwa byo biragaragara ko zabura n'andi yagira icyo kibazo perezida mukankomeje rose uyobora inama y'igihugu ishinzwe uburezi asobanura ko kugeza ubu batangiye ibiganiro n'abashinzwe imicungire y'ikigega cyashyizweho na leta ngo kizahura ubukungu bw'abikorera bwajahajwe na kovide cumi n'icyenda leta yatangiye kubafasha kuko muri kiriya kigega cyo kuzahura ubukungu bashyizemo miliyari zirenga cumi n'ebyiri ariko ntabwo ari amashuri makuru ni amashuri yigenga yose icyo twakoze rero ni uko twegereye abashinzwe icyo kigega noneho bakazahegera bakaba babona inguzanyo kuko bashobora kuzabaha icyo bita wakingi kapito amafaranga yo gutangiza gukemura ibibazo byihuse hari uko bashobora kuzareba ideni ryabo ry'igihe kirekire bakaganira bakaba bareba ukuntu cyangwa se ry'igihe gito bakaba barishyira ku gihe kirekire ibyo bizaterwa na buri kigo na banki bakorana nayo ku banyeshuri bahagaritse kwiga uwavuganye n'ijwi rya amerika wigaga muri kaminuza ya kibungo nayo iri mu zahagaritse yemeza ko abanyeshuri nabo ubu bagizweho ingaruka zikomeye nitwa nsabimana pacifique nk'abarihirwa amafarije usanga abenshi bo baragerageje kuba basubira ku mashuri bibemerera bakaba basubukura amasomo yabo ariko nawe hari undi mubare w'abanyeshuri batakomeje kaminuza kugira ngo bayisoze mu banyeshuri n'igihumbi twari dufite urebye nka mirongo ine na batanu ntabwo bigeze bakomeza ishuri hafi kimwe cya kabiri cyose noneho hakazamo ikindi cyiciro muri abo ngabo batize bafite icyizere y'uko babona uburyo ushobora kugira icyo gusubira ku ishuri bagakomeza ariko hari abandi bo bafashe umwanzuro neza y'uko ishuri barihagaritse umuyobozi w'inama y'igihugu ishinzwe uburezi mu rwanda yumvikanisha ko kugeza ubu nta ngengo y'imari leta ifite izafashisha abo banyeshuri birakomeye kubera yuko ntabwo ari ubukungu cyangwa se kovide yageze ku bantu bose hari n'abigaga no mu mashuri ya leta nabo biyishyuriraga ariko ubu ngubu batakibishoboye natwe ikigega cyacu nka leta natwe ubwacu cyarajegeye kuko amafaranga tuyakura mu misoro impamya ko leta izafata abanyeshuri bigaga hariya ngo baze gushaka buruse hano wenda babe babishyurira ubu rero ntabwo nakubwira ngo muri iyi bajeti turimo gutegura aho umubare w'abanyeshuri twaba twarashyizemo y'abana bigaga muri ariya mashuri icyo cyaba ikintu cyaganirwaho mu rwego rwa politike leta yashyizeho ikigega gishinzwe gufasha abikorera kuzahura ubukungu bwabo bwazahajwe na kovide cumi n'icyenda ariko benshi mu bikorera batangaza ko kugana iki kigega bikigoranye bitewe n'amabwiriza asabwa kugira ngo umuntu abe yahabwa iyo nguzanyo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino turaha umwanya mugenzi wacu desire hatungimana atubanze ayo mu burundi tuva mu burundi tujya mu rwanda aho twakira mugenzi wacu jean claude munyandinda arahera kubarebana n'imikino y'umupira w'amaguru
mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere irimo gukinwa mu matsinda irakomeje kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa gatatu ari nawo usoza igice kibanza kuwa gatanu mu itsinda rya gatatu polisi fc yasinze musanze fc igitego kimwe ku busa kuri stade ubworoherane as kigali itsinda etenseri fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade amahoro i remera muri iri tsinda as kigali niyo ya mbere ifite amanota icyenda ku icyenda polisi fc ikaza ari iya kabiri n'amanota atandatu ku mwanya wa gatatu hakaba musanze fc ifite amanota atatu etenseri fc ikaba iya kane nta nota na rimwe ifite mu itsinda rya kane Sunrise yatsinze Espoir FC ibitego bibiri ku busa kuri Stade Gorogota Nyagatare Marine FC inganya na Mukura Victory Sport ubusa ku busa kuri Stade Muganda i Rubavu muri iri tsinda rya kane ikipe ya mbere ni Espoir FC ifite amanota atandatu ku icyenda Marine FC ikaza ari iya kabiri ifite amanota ane Sunrise nayo ifite amanota ane ni iya gatatu naho Mukura Victory Sport ikaza ku mwanya wa kane n'amanota abiri kwa gatandatu habaye imikino yo mu itsinda rya mbere n'irya kabiri mu itsinda rya mbere Gorilla FC yatsinze AS Muhanga ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade Mahoro i Remera APR FC itsinda Bugesera FC ibitego bitatu ku busa kuri stade Bugesera muri iri tsinda rya mbere APR FC ni ya mbere ifite amanota icyenda ku icyenda Gorilla FC iza ku mwanya wa kabiri n'amanota atandatu ikipe ya AS Muhanga ni ya gatatu ifite zeru n'umwenda w'ibitego bitatu Bugesera FC ikaza ari iya kane no ya nyuma ifite zeru n'umwenda w'ibitego bine mu itsinda rya kabiri ikipe ya Gasogi United yatsinze Kiyovu Sport ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade Bugesera Rayon Sport itsinda Rutsiro FC ibitego bibiri ku busa kuri stade Muganda i Rubavu muri iri tsinda rya kabiri Rayon Sport niyo iza ku isonga n'amanota atandatu ku icyenda igakurikirwa na gasogi ku mwanya wa kabiri ifite amanota ane rutsiro fc ni iya gatatu ifite amanota ane nayo hanyuma kiyovu siporo ikaza ari iya kane ano ya nyuma ifite amanota atatu kuri uwa mbere ndetse no kuwa kabiri shampiyona izakomeza hakinwa imikino y'umunsi wa kane ari nawo utangira icyiciro cyo kwishyura mu matsinda mu mukino wo gusiganwa ku magare kuri iki cyumweru nibwo mu rwanda harangiye isiganwa ry'amagare turu ry'u rwanda ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe umukinnyi w'umunya-espagne christian rodriguez ukinira ikipe ya direct energie yo mu bufaransa niwe wegukanye iri siganwa urugendo urugendo rw'intera umunani zireshya n'ibirometero magana cyenda na cumi na bitatu yarukoreshejemo amasaha makumyabiri n'abiri iminota mirongo ine n'icyenda n'amasegonda mirongo itanu na rimwe uwa kabiri ni james pikori wo mu ikipe ya startup nation yo muri israeli naho ku mwanya wa gatatu hakaza alex horn ukinira wildlife generation yo muri leta zunze ubumwe za amerika umunyarwanda ugaragara ku mwanya wa hafi ni eric muhoza w'ikipe y'igihugu timu rwanda wabaye wa makumyabiri na batatu amakipe atatu yarahagarariye u rwanda ariyo benediction saka na timu rwanda ntabwo yashoboye kwitwara neza ku ikubitiro ikubitiro abakinnyi basanzwe bakomeye nka Areruya Joseph na Didier Munyaneza bavuye mu isiganwa icyizere cyo kwegukana ikamba gitangira kuyoyoka kugeza ubwo abasore b'abanyarwanda batangiye kwifuza nibura kwegukana agace kamwe k'isiganwa uyu ni Samuel Mugisha navuga ko icyo turi kugerageza ni ukureba ko twatsinda etape ko navuga ko kwitwara bisa nk'aho bizatugora ubu ngubu icyo tugiye gukora ni ukureba ko twatwara ama etape ibyo byose byaje kurangirira mu byifuzo kuko abakinnyi bo mu makipe yo mu Rwanda beretswe igihandure ikirari kiruma mu gusoza twerekeze mu mukino w'intoki wa basketball aho byatangiye gushyuha mu mujyi wa Kigali ahazabera ku nshuro ya mbere imikino ya nyuma y'irushanwa rya Basketball Africa League rizahuza amakipe 12 y'ibihangange muri Afrika amakipe yose yamaze kugera mu Rwanda ndetse yatangiye gukora imyitozo mbere y'uko rwambikana kuva ku cyumweru ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa gatanu kugeza ku itariki ya 30 ijwi rya Amerika radiyo yanyu mudatenguha izaba yahashinze ibirindiro tukazabagezaho iri rushanwa uko ryakabaye yari Claude Munyandinda i Kigali
inshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya n'aha tuyasoreje nshimiye mwe mwese twari kumwe na bagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho kuri mikoro murumva Jeffrey Mutagoma wabegeranirije akanabagezaho aya makuru amahoro n'amahirwe kuri mwese